tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira na kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize mu gihugu cy'u Burundi abashingamateka batoye integuro y'itegeko rigena igenekerezo rya munani ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe nk'umunsi wahariwe imboneza y'ikirenga yo kuzirikana igihugu abashingamateka ntibavuga rumwe ariko kuri iyo nteguro y'itegeko ibikorwa yerekanye ukuntu yabayeho ukuntu yabarishije abarundi atari bya bintu byo kuvuga ku murongo wa bya bintu byo gushyira mu ngiro bikaboneka umuntu bamwatiriza ku uyu mubiri witwa rwambaye ngaha ariko n'ibijya bikorwa n'ibijya byumviro byiwe uyu ni umushingamateka martin ivy'abandi yigeze ku umushikiranganji ku ntwaro y'umuhisi petero nkuru nziza yashiriweho uyu munsi uyu munsi ko uwari perezida nkuru nziza atakiriho yoguma rigiye gute nibaza yuko iri tegeko riraseswe agahazi uyu nawe ni umushingamateka gaton gwasa atwara umugambwe seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu gihugu c'u burundi mu rwanda igisata kiburanisha ibyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru cahejeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya paul rusesabagina uko ari mirongo ibiri muyagezweho irya nino ku isi naho gushamirana kurabandanya hagati ya israel na palestine uburusiya bwishimiye ibiganiro hagati yabwo na leta zunze ubumwe za amerika naho busanga bitazokoroha ayo makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze muri ano makuru dutangurana na mugenzi wacu ejo ni mukankusi atubwira ivy'urugomo rwongeye kwaduka mu ntara ya gaza muri palestine abadiplomati bashakisha uburyo imirwano yahagarara hagati ya israel n'abanyapalestina bateranye uyu munsi kuwa kane nyuma y'uko perezida wa amerika joe biden ahamagariye kugabanya ubushyamirane cyakora israeli yakomeje kohereza bombe zayo muri gaza na roketi zongera guterwa n'umutwe wa hamasi nyuma yo guhagarara igihe gito hashize iminsi umutegetsi wa hamasi abaye nk'uhanura iryo hagarikwa ry'imirwano umuminisitiri wa israeli yavuze ko iki gihugu gishobora kuzahagarika ibitero byacyo ari uko gusa kigeze ku ntego cyihaye ibitero bya roketi kuri israeli byahagaze amasaha umunani uyu munsi kwa kane umunsi wa cumi n'umwe w'ubushyamirane mbere yo kongera kurasa ku miryango iri hafi y'umupaka wa israeli na gaza israeli yakomeje ibitero byayo by'indege mu gice cya gaza kigenzurwa na hamasi ivuga ko ishaka kurandura uwo mutwe wa kisilamu kugira ngo utazongera gushotorana mu bihe biri imbere ubushyamirane burimo kuba ubu nibumara guhagarara kuva imirwano itangiye ku itariki ya cumi y'uku kwezi kwa gatanu abayobozi bashinzwe ubuzima bavuga ko abanyepalestine magana abiri mirongo itatu barimo abana mirongo itandatu na batanu n'abagore mirongo itatu n'icyenda bishwe kandi ko abantu barenga igihumbi na magana arindwi bakomerekejwe na bombe ziterwa n'indege abategetsi ba israeli bavuga ko kugeza ubu hapfuye abaturage babo cumi na babiri na magana atatu mirongo itatu na batandatu bavuwe ibikomere ejo ni tukivuga ku vy'intambara hagati ya israel na palestina akanama ka onu kajejwe agateka kazina muntu mu ndwiza kazokora inama idasanzwe kuri iki kibazo tim harris ishimwe nivyo aje kutubwira iyi nama idasanzwe izaba yiga ku kibazo kimaze kuba agatereranzamba aho uburenganzira bwa muntu bwatsikamiwe cyane mu gace ka gaza mu burasirazuba bwa yerusalemu no muri cisjordania ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ryavuze ko rizakora iyi nama mu cyumweru gitaha ku itariki ya makumyabiri na karindwi ni nyuma y'icyifuzo cyatanzwe n'igihugu cya pakistani nk'umuhuzabikorwa w'umuryango wa kisilamu iyi nama izabera i Geneve mu Busuwisi izaba ihuriwemo n'ibihugu mirongo ine na birindwi bihuriye muri uwo muryango izamara umunsi wose haganirwa ku kibazo cy'ubwicanyi bumaze iminsi bukorwa hagati ya Israeli na Palestina iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati imaze imyaka ibarirwa muri za mirongo umuvugizi w'inama njyanama rolando gomez yavuze ko ibihugu birenga mirongo itandatu birimo ibihugu bigize uyu muryango harimo n'indorerezi byose bishyigikiye iyi nama idasanzwe mu nshuro mirongo itatu inama nk'izi zibaye icyenda zose zasuzumaga ikibazo cya palestina iheruka kuba kuri iki kibazo yabaye mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka hari habaye indi nk'iyi ariko yo yigaga ku kibazo cya myanmar
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijya n'ino ku isi umushikiranganji ajeje imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu yatangaje uno munsi ku wa kane ko ibiganiro hagati y'igihugu ciwe na leta zunze ubumwe za amerika ari ikimenyetso ciza ariko ko bitazokoroha n'ubu turacari kumwe na tim harris ishimwe mu by'ukuri ibibazo byakomeje kugenda byiyongera ariko byibuze ibiganiro byabereye i Reykjavik mu murwa mukuru wa Iceland bihuje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya Sergei Lavrov n'uw'amerika Antony Blinken bizafasha gutegura inama izahuza abaperezida b'ibihugu byombi nta shiti ko iki ari ikimenyetso cyiza ibizava mu biganiro bya Lavrov na Blinken bizasuzumwa na perezida w'uburusiya Vladimir Putin maze anabifataho umwanzuro kuri uyu wa kane uburusiya bwishimiye icyemezo cya amerika cyo kudahana isosiyete y'abadage igenzura imirimo y'umuyoboro wa gaze iyijyana mu bihugu by'uburayi iyi mirimo ntabwo amerika iyishyigikiye ubutegetsi bwa perezida biden ejo ku wa gatatu bwashyiriyeho ibihano amasosiyete y'uburusiya n'ubwato bwabo ariko bukuraho ibihano ku masosiyete y'abadage ayoboye uyu mushinga umuvugizi wa perezida w'uburusiya demetri peskov yavuze ko iki cyemezo ari ikimenyetso cyiza uyu muyoboro uzajya utwara gaze uyivana mu burusiya uyijyana mu budage bizongera ingufu z'uburusiya nk'ibicuruzwa bitanga ingufu ku mugabane w'uburayi
amakuru ageze hirya nino ku isi ku ijuru ry'amerika tuyasozerere muri turki aho umutwe wa gisirikare w'umugambi w'abakozi wa kurdistan wavuze ko ari wo wagabye igitero ku kigo cya gisirikare kirimo ingabo zirwanira mu kirere mu gisagara cya diyarbakir tim harris ishimwe bandanya nino nkuru mu itangazo ryasohowe n'uyu mutwe wa gisirikare ku munsi w'ejo wigambye kuba ari wo wagabye igitero ku kigo cya gisirikare kiri mu mujyi wa diyarbakir ni ikigo cy'ingabo zo muri batayo ya munani zirwanira mu kirere ibindi bitero bibiri byaraye bibaye mu ijoro ryakeye ahagana isaa sita n'igice birimo indege zitagira umudereva uyu mutwe wa gisirikare uzwi nka the people's defense forces waje kwigamba ko ari wo wagabye n'ibi bitero byombi uyu mutwe wavuze kandi ko amakuru arebana n'ibitero uza kuyatangaza mu masaha ataha minisiteri y'ingabo z'igihugu cya turukiya yavuze ko igiye gukaza umutekano mu mujyi wa diyarbakir ibi bitero bikimara kuba hakajijwe umutekano ndetse inkeragutabara hamwe n'amatsinda y'abaganga bihutiye kugera aho byabereye mu rindi tangazo ariko ryasohowe n'ibiro bya guverineri wa diyarbakir mu ijoro ryakeye ryo ryavuze ko hari ibitero byageragejwe kugabwa ku kigo cya gisirikare hifashishijwe indege zitagira abadereva izo ndege zaje kuraswa ku buryo nta kintu cyangiritse mu kigo cya gisirikare cy'iyo batayo ya munani
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu mu kanya dushobora twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu c'uburundi aho inama nshingamateka y'ico gihugu no musi yemeje integuro y'itegeko igenegenekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe nk'umunsi wahariwe guhimbaza imboneza y'ikirenga yo kuzirikana igihugu iri teka muravyibuka ryatewe wahoze arongoye uburundi pierre nkurunziza yasezeye isi kuri iyo tariki nyene mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abatoye integuro yemeza uwo munsi ni ibice mirongo irindwi na bitandatu birenga mu gihe mirongo ibiri na bitatu birenga bagizwe n'abo mu mugambwe seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi bayiyamirije reka ibindi tubibaze mugenzi wacu eloge wirikaneza mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi nta mpari nyinshi zahabaye kuko umugambwe sende fdd uri ku butegetsi wiganze inama nshingamateka kwabaye nko guhezagira gusa abashingamateka bake b'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari bo berekanye amakenga kurenga umushingamateka jean claude nimubona asanga imvo nyamukuru pye nkunziza yorosherwa hejuru y'izindi ntwari ariko yarwanije amacakubiri yadusigiye ibikorwa by'urukundo yadukoreye kuva ndetse akijya n'iyarusha yashyize arwanya ibintu by'abari barihariye ibintu bijyanye n'iby'ubwoko aho wasanga hari imigwi y'amagezisiyeri ariko agenda yashyize abihagarika ndetse ahatwariyeho yashyitse arwanya biboneka utugwizo na turiya tuyitiramoko gushikaho n'imigambwe hano mu gihugu hariya yari hari ifatiye
mugabo agatundu wasatwa n'umugambwe senere wabona ko kino cubahiro kidakwiye guhabwa umuntu atakiriho kubera impamvu asigura titre zo guide supreme mu gihe umuntu atakiriho ni umumenga biragoye uragira definisiyo y'umugi ko mu gifaransa bavuga yuko c'est une personne qui accompagne pour montrer au chemin sur le guide à quelqu'un cyane naho sorbi useti konduwi doce persone darapi zaferi ecetera uyu munsi ko uwari perezida nkurunziza atakiriho yoguma rigide gute igira kabiri nibaza yuko iri tegeko rirafise agahasi uravye ukuntu ryaje ryaje hakakimini kubera yuko les circonstances peut-être zari zimeze uko la constitution qui a été abolie yarafise yuko les encheshe d'etat baca babasenateri abi iyo disipozisiyo rero imaze kudisiparesa muri konstitusiyo akitubera hanyuma we murundi yizakamukakigiwe ubusi yitoza ni nk'aho haciye habaye ikibazo none acabiki ntibashobora kuba haraje rero iki kintu cy'uko haba guide supreme patriotisme ariko martin izabandi yabaye umushikiranganji ku ntwaro ya nkuru nziza asigura ahubwo ko harengeranye ko yubahishwa tubageza n'uko umuntu iyo wakihari cyangwa yitabye imana itegererezo y'abantu b'icitegezo w'ikirenga kuva uburundi bubayeho cyane cyane buvuye mu mirimo y'abanyamahanga abakoroni tukaraba ukuntu yitwaye ibikorwa yerekanye ukuntu yabayeho ukuntu yarwanishije abarundi atari bya bindi byo kuvuga ku murongo bwa bya bindi byo gushyira mu ngiro bikaboneka karaye ashaka natwe yo kubitwigisha kuko nk'uko yakunda kubivuga twari twatanditswe uburozi bw'amacakubiri tegerezwa kuburuka bukatuvamo kuba rero twebwe ntituzi umubiri umuntu tuba twatesya ku uyu mubiri witwa twambaye ngaha ariko n'ibijya bikorwa ibijya byumviro vyiwe janine nibizi umushikiranganji w'ubutungane yajanye rino tegeko mu nama nshingamateka yavuze ko hari hakenewe impinyanyuro gusa bavuga bati niwazohagararira uyu munsi ntivyari gushoboka ko awuhagararira uwo munsi kuko atakihari ikindi naco ni nk'iminyanyuro y'ibihe twaba tugezemo ni volonte politike kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kw'indwi nyabuna ube mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo by'ukuri habe icibutso c'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cacu c'uburundi haba icibutso co kumwibukirako intumbero nyamukuru y'ihinyanyurwa y'iryo tegeko yari ingingo ya kane niyo yavugwamwo uwo munsi ikongera ikavugwamwo uwuhagararira uyo munsi niyo ngingo ya kane yagerageje guhinyanyurwa iruhande y'uwo munsi wamuhariwe buri mwaka bamwe mu bashingamateka nka suwavisi habona rugira bifuza ko no mu bigo by'urwaruka ubuzima bwaranze nyakwigendera nkunziza bwo kwigishwa ni umuntu yakunda kwigisha urwaruka cyane kuba rero gushyiraho muri izo sanze jene umunsi urwo rwaruka rutera bakumviriza impanuro yagenda atanga kugira ngo by'ukuri urugwaruka rwacu rufatire ko karoro kuko yari icyitegererezo nkunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatwaye ikiringo kirekire mu burundi Burundi nubwo imyaka itanu ya nyuma yayisomeranye induru zivuga abatavuga rumwe na CNDD-FDD bakamwagiriza ko yihagira ikindi kiringo c'imyaka itanu atari yemerewe hejuru y'imyaka cumi yari amaze arongora Burundi yabushikanyweko n'amasezerano ya Arusha uwo mugabo yari yavukiye muri komine Mumba intara ya Ngozi mu buraruko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane ariko nawe yashengeye amezi abiri mbere y'uko asozera ico kiringo yari yaraharaniye n'abazungu bakabazungereza inyuma yo gusimbihirirwa ry'ubutegetsi kwa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bari bashatse kumukombora ku isonga hakaba harimo uwahoze atwara iperereza ryiwe Pierre Nkurunziza yakunda kwizagira no kwemeza ko yerekwa ico bikora iminsi mike imbere yuko ahitanwa n'ico leta y'isi hagarara ry'umutima yari yaravuze yuko asozereye yereka abanywanyi ba CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aramutse igihugu ubu nk'umusubirizi wiwe naho yahawe kino cubahiro niwe mukuru w'igihugu wenyene yafashe ingingo mu 2017 ku munsi w'ukwikukira yo guhindura izina ry'ikibuga mpuzamahanga citiriwe umuganwa Rwirwa Gasore yarondeye intahe yo kwikukira n'ayigura cita intwari Eroge Burikaneza ijwi rya Amerika
tukiri kuyavugwa ku burundi impunzi z'abarundi zigera ku gihumbi n'amajana ane nizo zigiye kuja ziratahukanwa kundwi kundwi mu mice ibiri zivuye muri tanzania intumbero ni uko impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bari muri ico gihugu batahukanwa bose atanumwe asigaye ibi vyumvikanywe ko mu nama nyabutatu yahuje uburundi hcr na tanzania yari imaze imisi ikoraniye i bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi pierre claver niyo nkuru abazotahukanwa bazotahukanwa none hisunzwe iki impande zitatu zegwa n'ikibazo co gutabukana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania arizo ico gihugu cazihaye indaro uburundi zikomokamwo hamwe na hcr ishami mpuzamakungu rizitaho zemeranije ko impunzi zitahukanwa ari iz'ivyisabiye ku gushaka kwazo gusa itangazo ijuru ry'amerika ryaronse risozera inama nyabutatu yahuje izo mpande zose ibujumbura kuri uyu wa gatatu rivuga ko ubu hagiye kuja haratahukanwa impunzi igihumbi n'amajana ane mu minsi ibiri kundwi umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu ari nawe ajejwe ikibazo c'impunzi gervain ndirakubuca niwe yasomye iryo tangazo twumvikanye yuko tugiye gushiramwo inguvu nyinshi kugira abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cyabo cy'amata n'ubuki kandi ko tugiye no gushira izindi nguvu ku mupaka duhana n'igihugu ca tanzania mu kuringaniza amabarabara bacamwo baza no gushyiraho santere izotuma baza barashikiramwo kugira baze ku bwinshi iyo santere igiye kubakwa byihuta hariho n'ibindi twumvikanye ko ushaka guhunguka afise ibintu byiwe bazaza banza kubiturungikira kugira tubafashe mu ngorane zahora ziboneka rimwe na rimwe naho biri uko abarundi bahungiye muri tanzania bamaze iminsi batakamba bavuga ko bariko barirukanwa ku nguvu ndetse bamwe muri bo bagafungwa abandi bagahohotererwa ubuzima leopold sharangabo ni cegera c'utwara ishamwe cbdh vicar ribavugira banyuruzwa mu ijoro kugeza n'aho byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu burundi binatwereka ko kandi ko no muri abo bose barenga mirongo icenda baburiwe irengero harimwo abishwe n'ibyo ariko harimwo n'abashobora kuba barashikanywe mu burundi n'abo bagifungiwe mu gihugu ca tanzania n'ishirahamwe hcr ryitaye impunzi ku isi riremeza ko mu gutabukana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania kirimwo agahaze kuri mikoro y'ijwi ry'amerika filipo grandi atwara hcr ku isi aheruka guhamagarira ico gihugu kurabira akarorero ku gihugu c'u rwanda mu gutahukana mu bwigenge impunzi ati nibaza ko akarorero keza ari ingene bigenda mu gihugu c'u rwanda abantu nibo bisabira gutahuka hose bibwirizwa kugenda gutyo muri tanzaniya turacafise ikibazo gikomeye ariko murazi ko hari ubutegetsi bushasha ubu turiko turabiganira ko kugira ngo itahukanwa ry'impunzi z'abarundi rigende neza twizeye ko ibiganiro turimwo bizotorera inyishu ico kibazo co gutahukana mwituze impunzi aha uwaserukiye igihugu ca tanzania muri iyo nama nyabutatu arabihakana george boniface simbacawene yamenyesheje ko uwutahukanwa wese aba ari uwavyisabiye ku gatwe kiwe ku kibazo c'abafungwa canke boba bahohoterwa uwo mushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu yemeje ko ayo makuru atayo afise ariko ko hamwe ho hoba hari uwakoze icaha kanaka ahanwa nk'uwundi mutanzaniya wese hisunzwe amategeko kuri we icifuzo ca tanzaniya ni uko impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine na bine z'abarundi zitahukanwa zose ati ico twifuza ni uko leta y'uburundi yofashwa bimwe biboneka muri urwo mugambi haba mu nyubako n'ibindi bikenewe kugira ngo impunzi zose zitahuke twebwe twari twarabakira igihe basaba ubuhungiro kuko n'uburenganzira bwabo n'ubu nyene ni uburenganzira bw'izo mpunzi guhunguka cane cane iyo icatumye bahunga kitakiriho muri iyo nama yabereye i bujumbura utwara hcr mu burundi abuduru karem wewe yifuza ko abatahutse bofashwa mu gusubira mu buzima busanzwe ati ni ukumenya ko ugutabuka kw'impunzi ari intango y'urugendo rurerure aba atanguye mu buzima busanzwe mu gihe hadashyizwe ingufu mu gushigikira izo mpunzi mu buryo buboneka bashobora no kugira ingorane ziruta izo barimo mu buhungiro icyo bikoze aha haracari ikibazo kuko bamwe mu bahunguka babwiye ijwi ry'amerika ko basanze amazu yabo yarabomotse twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama kubera tutarimye nta n'ikintu tureza inzu nazo urazi ko zabomaguritse ishyirahamwe hcr ryerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri bamaze gutahuka bavuye muri tanzania nayo abarenga ibihumbi mirongo itatu batahutse bavuye cyane cyane mu rwanda abarundi bagisigaye mu buhungiro cyane cyane mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko nabo barenga gato ibihumbi amajana abiri na mirongo icyenda na kimwe hafi igice cyabo bari muri tanzania Pierre Claver nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya dutandukire ayagezeho mu gihugu cy'u rwanda tuyahereye mu by'ubutungane aho igisata kiburanisha ibyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru y'u rwanda cyahejeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya paul rusesabagina uko ari mirongo ibiri bose uko bamwe n'abandi bireguye tubibaza mugenzi wacu asumta kaboyi twari twarungitse muri sentare ahabereye uko kwiregura mukanduti angelina w'imyaka mirongo irindwi wahoze ashinzwe amashuri muri nyarugenge mu mujyi wa kigali niwe mugore umwe rukumbi uri mu rubanza ruregwamo paul rusesabagina n'abandi cumi n'icyenda yemereye urukiko ko yagize uruhare mu byaha bibiri aregwa mukanduti yagarutse ku mateka yatumye yisanga muri iyi mitwe yaje kumenya ko ari igiterabwoba ari uko agaruwe mu rwanda umwaka ushize yavuze ko yahunze u rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane akajya mu cyahoze ari zayire agatatana n'umuryango we yaje guhunguka mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi aba iwabo mu majyaruguru y'u rwanda gusa avuga ko yongeye guhunga mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yumvikanisha ko intambara y'abacengezi irangiye habayeho guhiga bahungutse bava muri congo yasobanuye ko muri bibiri na cumi na gatandatu fdr yacitsemo ibice hakavamo cnld ubwiyunge ya irategeka wilson waje kumuha umwanya wa komiseri w'iterambere ry'umuryango asobanura ko mu buyobozi buriho mu rwanda muri iki gihe yabigereranya no kuba minisitiri abajijwe ku byaha aregwa byo kwinjiza abana b'abakobwa mu gisirikare cya efereni yasubije ko amaze kuba komiseri yagiye mu nama perezida wabo irategeka wilson akababwira ko ingabo za cnld ziswe efereni avuga ko yahise atekereza icyo yakora nk'ushinzwe abategarugori n'abari bari kumwe mu mashyamba ya congo yagize ati nari ngize amahirwe mbonye komisariya irimo abakobwa kandi twaraterwaga buri gihe abasirikare bakajya kurwana ngasigarana n'abagore n'abana babo turindagira ugasanga asanga twirukansa amashyamba yavuze ko yagiye gusaba wilson irategeka ko abakobwa bahabwa imyitozo ya gisirikare akabyemera mu rukiko yasobanuye ko icyo yakoze ari ugushishikariza abo bakobwa kwinjira mu gisirikare ko ntawagiyemo ku ngufu agaragaza ko we ibikorwa bye byarangiriye mu gukora urutonde rw'abifuzaga kwinjira mu gisirikare akaruha ababishinzwe akaba aribo babatoranya mukanduti yasobanuye ko atigeze amenya ibitero bya eferene yabyumvise ari aho babaga mu nkambi ya ifaringa muri masisi yabibaza irategeka akamubwira ko babitewe n'uko ingabo za loni ziba muri congo monisco zitashakaga kubahuza n'u rwanda yamusobanuriye ko bashaka gukanga leta y'u rwanda rwanda ngo rumenye ko bahari bemere gushyikirana uyu mudamu mukanduti yavuze ko atigeze agira uruhare mu bitero bya efereni kandi yamenye ko byiciwemo abantu ageze mu rwanda ndetse ngo yabwiwe ko efereni ari umutwe w'iterabwoba atangiye gukurikiranwa nibwo yagize ati ndasaba imbabazi imiryango yabariye abantu babuze ababo n'ibintu ndasaba imbabazi sosiyete y'u rwanda by'umwihariko perezida w'u rwanda hamwe n'imana urukiko rwamubajije impamvu atitandukanyaga n'ibikorwa bya efereni mu gihe avuga ko atari abishyigikiye we yagize ati nari kuhava njya hehe ko uwo nari nzi ari izo mpunzi nemeye kubana nabo turi kumwe dutegereje uko bizagenda yavuze ko ibitera inkambi yabo yagabweho byatumye bahunga bava i Masisi muri Kivu ya ruguru bagera muri Kivu y'epfo nyuma bacyurwa mu Rwanda aho yageze agafatwa agafungwa aha ati ni nabwo namenyeshejwe ko naciriwe urubanza mu nkiko gacaca ngahanishwa igifungo cya burundu nyuma y'uko abaregwa bose basoreje kwiregura uretse Rusesabagina wikuye mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atazabonera ubutabera mu nkiko z'u Rwanda urubanza rwakomeje humvwa abaregera indishyi basaga mirongo inani abunganira abaregera indishyi basobanuye ko harimo imiryango yiciwe abantu mu bitero byagabwe na FRN harimo abajyanywe n'uyu mutwe bikoreye ibyo wasahuye harimo ndetse n'abasahuwe ubwabo ababunganira bari batangiye kuvuga umwe ku wundi ibyo basaba kuzahabwa mu byabo byangijwe ndetse n'indishyi z'akababaro batewe n'ibyo bitero abunganira abaregera indishyi kandi bavugaga ko abaregwa bose bazabaka indishyi bagasobanura ko utaragiye mu bitero byishe abantu cyangwa ibyasahuye yatanze amabwiriza ko abari muri iri tsinda bakwiye kuryozwa ibyaha byose byakorewe abaturage ba Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse n'abo uturere twa Nyamasheke na Rusizi urubanza rurakomeza kuri uwa gatanu abaregera indishyi bagisobanura ibihombo batewe n'ibi bitero Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Asumta Kaboyi dukundire tugume mu Rwanda ariko ubu tuvuga ibya siporo aho amarushanwa nyafurika mu mukino w'amaboko basketball abandanya kubera i Kigali ekipe ya Petro do Rwanda yo muri Angola uno munsi yabaye iya kabiri ironse itike yo gukina kimwe ca kane co gusozera ayo marushanwa azwi ku izina rya BAL mu mfunyapfunyo majambo yose ni Basketball Africa League umenyesha makuru wacu Jean Claude Munyandinda adukurikiranira hagufi by'ino mikino ari muri Kigali Arena
buhoro buhoro amakipe aragenda yibonera amatike yo gukina imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera mu nyubako y'imikino ya kigali arena i remera nyuma y'uko patriot basketball club yo mu rwanda ibaye rubimburirangabo ubwo yatangiriraga abasigaye bose gukatisha itike yayo itsinze gendarmerie nationale muri madagascar mu mukino wa kabiri wo mu itsinda rya mbere kuri wa kane amwe mu yandi makipe yafashe uwo murongo mu itsinda rya kabiri petro de rwanda yo muri angola ibifashijwemo n'abakinnyi bayo ngenderwaho nka joaquim valdericio childe dunda Ndao Olympio Cipriano na bagenzi babo batsinze bigoranye Forces Armées Police muri Cameroun amanota 66 kuri 68 uyu ni umukino wa kabiri abasore b'umutoza Jose Neto batsinze kuko bari bahereye kuri AS Police yo muri Mali ku mukino wa mbere indi kipe ikomeje gukangaranya benshi ni AS Monastir yo muri Tunisia mu mukino wayo wa kabiri mu itsinda rya mbere yatsinze inarusha Rivers Hoopers yo muri Nigeria intsinzi yaje yiyongera ku yindi mvura y'amanota arenga ijana bakabuhariwe ba AS Monastir bari batsinze Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar kwa gatandatu tariki makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatanu guhera saa tatu z'ijoro monastir izacakirana na patriot yo mu rwanda bahatanira kwicara ku ntebe ya mbere mu itsinda mu bakinnyi ba karahabutaka umutoza alan mejo wa patriot agomba kwitondera twavuga james majok murad el mabruk makrem ben romdan radwan slimane n'abandi mu gihe hari amakipe arimo gutera intambwe igana imbere hari andi makipe yicariye ishyiga rishyushye nyuma yo gutsindwa imikino ibiri muri ayo makipe ahagaze nabi twavuga gendarmerie nationale yo muri madagascari forces armées polisi yo muri Cameroun na Rivers Hoopers yo muri Nigeria ku birebana n'imitegurire y'irushanwa rya BAR abantu bakomeje gutangarira imikorere ya kinyamwuga irimo kuranga abashinzwe imirimo yo gukurikirana imigendekere myiza y'imikino n'imibereho y'abayitabiriye nta kantu n'akamwano kabacika usanga ibintu byose biri anorme icyo kintu nagishimye cyane mu by'ukuri urabona ko ari abantu b'abaprofesiyoneri kabisa gusa ubu bushake bwo gukora akazi kanoze rimwe na rimwe bubangamirwa na kirogoya za hato na hato zirimo ihuzanzira rya murandasi rigenda ricikagurika muri kigali arena i remera ku buryo hari bamwe mu bashyitsi batangiye kwijujuta bavuga ko interineti yo mu rwanda ishobora kuba iri ku rwego rwo hasi kuri uwa gatanu hari akaruhuko imikino y'irushanwa rya bari ikazakomeza ku wa gatandatu yari claude munyandinda i kigali
akaba ari ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na etienne karekezi byashyizwe hamwe na fatuma rimasi karara twemi tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahanje turaza kuba turi kumwe